iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu tudatinze kandi duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi aroyizi bigira imana arayabagezaho
urakoze thomas turayahera mu yavugwa muri afurika igisirikare ca tunisiya gikorera mu mazi caratabaye abimukira mirongo irindwi n'umunani congera gitora umwe yafuye ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi bariko bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa tunisiya bwabivuze ejo ku musi wa gatatu abo bimukira bagwiriyemwo abamuka muri bangladeshe na misiri bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ibiri na mirongo ine n'itanu bari bandurutse mu ijoro ryo kuwa kabiri bava i abu kamashi ni ku rubibe rw'igihugu kibanyi ca libiya ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi croix rouge ryavuze ko uwundi mwimukira umwe yaburiwe irengero muri urwo rugendo imihari iharanira agateka ka muntu ivuga ko abasirikare ba tunisiya bakorera mu mazi bamaze gufata hafi abimukira ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu baba bariko baragerageza kujabuka mu ibahari mediterane mu mezi icenda ya mbere y'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe turukiya izokwakira inama y'iminsi ibiri kuri afurika muri iyi ndwi ni inama igamije kwagura igihagararo cayo mu rwego rwa kidiporomasiya hamwe n'ubutunzi ku mugabane wa afurika inyuma y'imyaka ibiri iyo nama itaba kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda turukiya itanguza iyi nama na afurika ejo ku munsi wa gatanu ariko kubera ubwoko bushasha bw'umugera wa korona bwiswe omikorone ntibiramenyekana neza na neza abakuru b'ibihugu bazoyitabira iyi nama ikurikiye utwigoro turukiya yakoze two kugurura ambasade zishasha mirongo itatu ku mugabane wa afurika no gushyira inguvu cyane muri politike yo guhanahana ibidandazwa na afurika perezida wa turukiya recep tayyip erdogan akunze gutemberera afurika aho kuva mu bihumbi bibiri na gatatu amaze kugendera uwo mugabane inshuro mirongo ibiri n'umunani ariko abasesenguzi mu bya politike bavuga ko kubera ibibazo by'ubutunzi igihugu cya turukiya kirimwo byatewe na covid cumi n'icyenda ata buryo bw'amafaranga buhagije turukiya ifise muri utwo twigoro twayo two kurondera igihagararo ku mugabane wa afurika hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden yaragendeye leta ya kentucky ejo ku munsi wa gatatu kugira yirabire imbona nkubone ibyononywe n'igihuhusi cyahitanye abantu bashika mirongo irindwi na bane hamwe n'ibihumbi bataye ingo zabo biden yabwiwe mu ncamake utwigoro turi ko turakorwa kugira ubuzima busubire uko bwahoze imbere y'icyo gihuhusi cyakubise leta ya kentucky hamwe n'ayandi mareta byegeranye ku munsi wa gatatu ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu yashyitse mu bisagara bya mayfield na dawson springs byasinzikaye kuruta ibindi aho bisigaye ari nk'ikibuga amazu yose yaguruwe n'umuyaga perezida biden yabemereye imfashanyo yihuta izova muri leta ikazofasha kongera kubaka imihana yasambutse ibisa no kubaka ibisagara bishasha buramatari wa kentucky andy beshe yavuze ku munsi wa kabiri ko abantu barenga ijana bataramenyekana irengero muri iyo leta benshi muri bo nabo mu gisagara ca dawston springs agasagara kabamwo abantu badashika ibihumbi bitatu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international ryagiriza impande zose zagize uruhara mu ntambara muri afghanistani ubwicanyi bukabije ku basivile ibi byabaye imbere y'uko leta ya afghanistani yari ishyigikiwe na leta z'ubumwe za amerika isenyuka abatalibani bagaca bifatira ubutegetsi mu kwezi k'umunani iryo shyirahamwe rifise icyicaro mu bwongereza ryavuze ku munsi wa gatatu ko raporo nshasha yasohoye yerekanye ko mu mezi y'imbere abatalibani bafata igihugu habaye ubwicanyi burenze urugero bwakozwe n'abatalibani abasirikare ba leta ya afghanistan hamwe n'igisirikare cya amerika agnes kalamarde umunyamabanga mukuru wa amnesty international avuga ko amazu avurirwamwo amazu amavuriro amashuri byose byahinduwe ibibanza byo kwiciramwo abantu no kubaboreza igufa perezida w'uburusiya vladimir putin na mugenzi we w'ubushinwa Xi Jinping ejo ku munsi wa gatatu barabonanye hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo ibiganiro byabo byashimikiye ku gukomeza ubucuti muri iki gihe imigenderanire y'ibihugu byabo hamwe n'uburengero bw'isi itifashe neza perezida putin yavuze ko yishimiye uburyo bushyashya bw'imigenderanire yabo itivanga muri politiki y'ikindi gihugu no kubahiriza inyungu z'ikindi gihugu yabwiye mugenzi we w'ubushinwa ko yifuza ko urubibe basangiye ruba umugozi nyakuri w'amahoro y'ibihe bidashira perezida w'uburusiya avuga ko atazokwitabira ko azokwitabira inkino za olympique zo mu gihe c'imbeho zizoba mu kwezi kwa kabiri beijing ni mu gihe ibihugu bitari bike vya buraya birongowe na leta z'ubumwe za amerika byo vyahisemwo kutazorungika abadiplomati bavyo hamwe n'abandi bategetsi muri izo nkino bakagiriza uburushinwa kutubahiriza agateka ka zina muntu
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube insitagaramu na facebook voa radiyo yacu mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu ku maradiyo yanyu muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ni umwanya w'amakuru y'ibiyaga bigari ikipe ya basketball new star yo mu burundi yasezerewe mu majonjora y'imikino ya nyuma y'irushanwa rya basketball africa league ry'umwaka utaha ku bwacu twibaza yuko kubera afurika y'epfo yacari igihugu gisanzwe categuriza iyo nkino ntibashatse ko umugwi wabo bovamwo baragerageje uko bashoboye kose kugira ngo amakosa bayate kuri ekipe new star kugira ngo tigazi ishobore kubandanya melance bukera ni visi perezida w'ikipe new star yo mu burundi mu rwanda omicron imaze kuboneka mu gihugu leta yashyizeho ingamba zikaze zo kwirinda covid naho uganda na kenya bari mu ntambara y'ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi muri kumwe na thomas kamirindi amakuru y'ibiyaga bigari rero tuyahere mu rwanda ubwoko bushya bwa covid cumi n'icyenda bwageze mu gihugu bituma guverinoma ifata ingamba zikaze zo kwirinda virusi ya korona ejo bamwe mu baminisitiri mu bagize guverinoma bazisobanuriye mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru ku ikoranabuhanga mugenzi wacu asumita kaboyi yaragikurikiye mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa gatatu abaminisitiri banyuranye basobanuye ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda zafashwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kabiri nyuma y'aho mu rwanda habonetse bwa mbere virusi ya omikro minisitiri w'ubuzima daniel ngamije umwe mu bari bitabiriye icyo kiganiro yasobanuye ko abarwayi ba mbere b'iyi virusi babonetse kuri uyu wa kabiri yavuze ko babonetse nyuma yo gupima abagenzi makumyabiri na batatu bari bavuye mu mahanga batandatu ikabagaragaraho minisitiri w'ubuzima daniel ngamije yavuze ko ibintu bitoroshye bityo ko abaturage basabwa kurushaho kwirinda bubahiriza amabwiriza yashyizweho muri abo bagenzi bagiye baza hari abagiye bagaragaraho bakiri mu kato abenshi muri bo bakiri mu kato nyuma yo gusuzuma byimbitse imiterere ya virusi ya covid yabaga yabagaragayeho twifashishije ikoranabuhanga mu gupima iriya ndwara ya covid byaje kutugaragariramo ko batandatu muri makumyabiri na batatu twari twasuzumye kugeza ejo bari bafite buriya bwoko bwihinduranyije bwa omicron icyo kikaba ari ikimenyetso cyerekana ko ah, iyi ndwara nubwo abantu bashyiraho ingufu zimeze gute abagenzi mu gihe bakiza hashobora kugira abaza bisuzumishije bigaragara yuko nta virusi bafite ariko ikinyegeje mu mubiri wabo minisitiri w'ubuzima yanavuze ko usibye iyo virusi nshya yagaragaye bwa mbere mu rwanda ko n'imibare y'abanduye covid cumi n'icyenda imaze iminsi yiyongera ugereranije n'uko byari bihagaze mu mezi atatu ashize minisitiri ngamije yatanze urugero rwo kuri uyu wa kabiri gusa habonetse abarwayi mirongo itanu banduye covid cumi n'icyenda ibintu byari bimaze iminsi bitakiboneka yavuze ko n'abarwayi kandi ba covid cumi n'icyenda mu bitaro nabo biyongereye muri iyi minsi nko mu kigo cyacu cyo kwita ku barwayi cya kanyinya twari tumaze iminsi tugira umurwayi umwe babiri ubu dufite abarwayi eh, makumyabiri nubwo badafite ibimenyetso bikaze ariko ikigaragara ni uko umubare wabo wiyongereye Ah, tukumva rero ah, dushingiye kuri ayo makuru hari hakwiriye gufatwa ibyemezo ariko ishingiro ry'ibyemezo byafashwe ni uko ibintu bitameze neza nk'uko byari bimaze iminsi bimeze mu kwezi kwa cyenda kwa cumi kwa cumi na kumwe hari icyahindutse kugeza ubu minisiteri y'ubuzima itangaza ko icyorezo kitarasakara hirya no hino mu gihugu ariko mu bushakashatsi abashinzwe iby'ubuzima mu rwanda bakoze basanze iyi ndwara yiganje cyane mu cyo bise udutsinda duto duto tw'abantu baba bahuriye mu birori binyuranye abayobozi bari mu kiganiro n'itangazamakuru bongeye gushimangira ko kwitwararika ari ngombwa cyane cyane mu minsi mikuru isoza umwaka uyu ni umuvugizi wa polisi y'u rwanda john bosco kabera ikigaragara ni uko abantu badohotse eh, mu kwirinda covid cumi n'icyenda urugero hariho abakoresha imvugo ngo mbere ya covid nk'aho covid cumi n'icyenda yarangiye mpobera twarikingije cyangwa twipimishije Ah, kuramo agapfukamunwa nkurebe neza Mm, wambaye neza ariko ni uko wambaye agapfukamunwa nta myaka ijana n'ubu iracyagaruka imvugo nk'izo ngizo rero abantu batazitondeye bakazinjira mu minsi mikuru ya noheli n'ubunani ntekereza yuko zavamo ibintu bikomeye nkagira ngo nsaba abaturarwanda basubize amaso inyuma bibutse ibyemezo byafashwe itariki cumi n'umunani mutarama uyu mwaka turimo gusoza kugeza ubu leta ivuga ko yashyize imbaraga mu bikorwa byo gushakira abaturage inkingo za covid cumi n'icyenda imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa kabiri abantu bakaba bakaba miliyoni zirindwi aribo bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni enye ibihumbi magana mirongo itanu n'icyenda magana mirongo ine na babiri aribo bari bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gatabazi jean marie vianney yabaye nk'uca amarenga ko mu gihe kiri imbere ntawe uzajya yinjira ahantu hateraniye abantu benshi atabanje kwerekana ko yakingiwe kubaza umuntu kuba akingiye eh, agiye kwinjira ahantu habereye ibirori cyangwa ibindi niba tuvuze ngo ubu mu minsi iri imbere turavuga ngo umuntu kuza mu rusengero kuza mu misa agombye kuba akingiye kubera ko leta yarangije kugaragaza ko ifite ubushobozi bwo gukingira abantu mu mujyi wa kigali bikaba byarakozwe nta mpamvu utasaba ko urwo rukingo ruba ruje kubera ko wa muntu udakingiye uje gusenga wa muntu udakingiye uje mu bukwe wa muntu udakingiye uje mu kazi mu ofisi mu biro ashobora kwanduza wa wundi ukingiye kandi ntabwo yabuze urukingo rero ntabwo inkingo zaba zihari ngo abantu bange kuzikingiza noneho tuzashyira abantu ku byago bo bikingije tubashyire ku byago byo gukomeza kwanduzwa na wa wundi wanze kwikingiza kandi inkingo zihari ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms ritangaza ko omikoro imaze kugaragara mu bihugu bisaga mirongo irindwi ku isi ndetse ko bishobora kuba birenze ahubwo ari uko bitaramenyekana byose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu ngamba zikaze zo kwirinda kovide guverinoma y'u rwanda yaraye ishyizeho harimo ko abaturutse mu mahanga bazajya bapimwa inshuro zigera kuri eshatu mu cyumweru banishyire mu kato k'iminsi itatu muri hoteli zabugenewe byose kandi babyiyishyurire byateye impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga mugenzi wacu temistokle mutijima yadusomeye bimwe muri byo Benshi mu bakoresha urubuga rwa Twitter biganjemo abanyarwanda bari mu bihugu by'amahanga baragaragaza kutanyurwa n'iyi ngingo. Bamwe ndetse barayibona nk'uburyo bwo gushaka amafaranga kuruta kurinda abantu. Nk'uwita Green Staples Collective yagize ati nyabu na rwose tureke gukoresha covid nk'uburyo bwo gushaka amafaranga tureke bitavaho bisenya imibanire n'umuryango mugari w'abanyarwanda bakorera ubushabitsi mu mahanga. Denis nawe kuri Twitter yibaza cyane yagize ati none byaba bimaze iki kwipimisha ukigera mu gihugu mu gihe ugiye kumara iminsi itatu mu kato hanyuma ukongera kwipimisha hanyuma kandi na nyuma y'iminsi irindwi ukongera kwipimisha byose kandi ku kiguzi cyawe bwite asoza ati murabona ko ku muryango wose uje mu gihugu muwusaba hafi amadolari igihumbi y'inyongera adafite aho ava uwitwa umutoni sara mu kumwunganira nawe yibaza yagize ati ku muryango w'abantu batanu ugeze mu rwanda bivuze ko bafatwa ibipimo cumi na bitanu bya pcr mu cyumweru kimwe iminsi itatu n'ifunguro muri hoteli igipimo kimwe cya pcr cyishyurwa amadolari mirongo itandatu ku muntu umwe ukongeraho ikiguzi cy'icumbi n'ibiribwa bya hoteli uwitwa ayirine mutoni mwabura ati ni ukubera icyo abantu bakingiwe bapimwe ntibasanganywe covid bagomba kumara iyo minsi itatu kuri hoteli nasohotse mu rwanda ku wa mbere tariki ya cumi n'eshatu y'ukwa cumi n'abiri mfatisha tike yo kugaruka yo ku wa gatandatu kuri cumi n'umunani iki ni ikintu ntari niteze nyabuna nimutwemerera ako kato tukabemo iwacu mu ngo fani umwari nawe kuri twitter ati iminsi itatu ni myinshi cyane pe ampulisi umuntu aba yanishyuye inzu azabamo ubwo se ntabwo mwajya mureka abantu bakajya mw'ayo mazu baba bakodesheje hama akaba ariho bategerereza ibisubizo ibaze nk'umuntu uzi rwanda uyu munsi atari yiteguye izo depanse zose naho uwitwa ponsiyeni yo kuri twita nawe ati umunyarwanda ushaka gutaha akaba atazabona ubushobozi bwo kwishyura hoteli iyo minsi yose no kwishyura ibyo bizamini byose leta izamufasha iki nta n'ahandi dufite ho kujya uretse mu rugo murakozi asa n'umwunganira jean damascene nyandwi nawe kuri twita ati ingamba zirakwiriye gufatwa ariko abanyarwanda basubira iwabo siko twese tuba dufite ayo mafaranga yo kwishyura hoteli iminsi ingana gutyo n'ibizamini byose uko bingana ku bandi nabo baragaragaza ko iyi ngingo igiye kubabuza kwishimana n'imiryango yabo mu minsi mikuru y'impera z'umwaka uretse ingingo ijyanye n'ibisabwa abavuye hanze y'u rwanda binjira mu gihugu kandi hari n'abagaragaje kutanyurwa na zimwe mu ngingo ku birebana n'ahahurira abantu benshi nk'uwitanyagi kuri twitter ati ariko hari ikintu gikomeje kuntungura muri iyi myanzuro pe ba nyakubahwa mubona mu nsengero ariho abantu bashobora kwandurira cyane kurenza muri za bisi muvuga ko zigomba gutwara ijana ku ijana muri za gare hataba social distancing ku mavuriro ya leta nabonye ko naho nta social distancing aho aravuga uburyo bwo guhana intera kugeza ubu leta y'u rwanda ivuga ko mu bantu makumyabiri na bane basuzumwe hagamijwe kureba niba ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bafite bwaba ari ubwoko bushya bwa omicron batandatu aribo basanganywe iyo virusi nshya yihinduranyije temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta ya uganda yatangaje ko igiye guhagarika bimwe mu bicuruzwa biva muri kenya kenya niyo yabanje ihagarika amagi n'inyama z'inkoko bituruka muri uganda umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi yaduteguriye inkuru irambuye ukwezi kugiye gushira kuva aho kenya yafatiye umwanzuro wo guhagarika inyama z'inkoko hamwe n'amagi bituruka muri uganda aborozi b'inkoko bavuga ko bamaze guhomba cyane kuko mirongo irindwi ku ijana by'ibicuruzwa byabo bituruka mu nkoko bigurirwa ku masoko yo muri icyo gihugu cy'igituranyi bamwe muri abo borozi basabye ubutegetsi kugira icyo bwakora kugira ngo iki kibazo gikemuke ntabwo ushobora kuvuga ubwiyunge hagati y'ibihugu butarimo ubucuruzi kenya itadufunguriye isoko ubworozi bw'inkoko muri iki gihugu bugiye kugira ikibazo gikomeye cyane kandi bimwe mu byo dukoresha muri ubu bworozi bw'inkoko tubigura muri kenya rero bivuze ko nabo bazahomba ibicuruzwa byacu byose bituruka mu bworozi bw'inkoko byujuje ubuziranenge ntabwo tuzi impamvu kenya yahisemo kubihagarika ni kuki uganda ikomeza kwemera ibintu bituruka muri kenya byose kwinjira mu isoko ryayo ariko kenya yo igakumira ibyacu niho ikibazo kiri aho niho leta nayo yashingiye ivuga ko ibyo igihugu cya kenya cyakoze atari ubwa mbere kibikoze bityo nayo akaba igiye kuyishura nk'uko minisitiri wa uganda ushinzwe akarere ka afurika y'uburasirazuba rebeka kadaga yabwiye itangazamakuru ati inama y'abaminisitiri yemeje ko natwe hagira ibicuruzwa bya kenya tubuza kwinjira mu isoko ryacu minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi agiye gutangaza ibicuruzwa bibujijwe kuva muri kenya byinjira muri uganda mu gihe kitari cya kure ibi kenya imaze igihe kirekire ibikora ku bicuruzwa byacu bitandukanye twarabyihanganiye ariko ubu ni igihe natwe hagira icyo dukora kugira ngo nabo bumve ingaruka ibyemezo bafata bitera kenya na uganda byatangiye gucuruza hamwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na karindwi sinzi impamvu bashaka kuzimanganya aya mategeko si ubwa mbere igihugu cy'igituranyi cya kenya gihagarika ibicuruzwa bya uganda kwinjira muri icyo gihugu muri bibiri na cumi n'icyenda icyo gihugu cyabanje guhagarika amata ya uganda kwinjira muri icyo gihugu avuga ko yari ahendutse cyane kuruta ayo muri icyo gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka naho icyo gihugu kiza guhagarika isukari n'ibigori bituruka muri uganda ivuga ko bimwe muri ibyo bicuruzwa byari bitujuje ubuziranenge ariko ibi byaje gukemuka nyuma y'ibiganiro hagati y'ibihugu byombi ibicuruzwa bya uganda byongera kwemererwa ku isoko ryo muri kenya abakurikiranira hafi imigenderanire y'ibihugu bigize umuryango wa afurika w'iburasirazuba nka bwana robert bukenya avuga ko hari amahame areba ibijyanye n'ubucuruzi hagati y'umuryango iki gikorwa cya kenya kinyuranyije nayo ati uko bimeze kose kenya ikwiye guha agaciro ibyo uganda yibwira kuko uganda nicyo gihugu gikura ibintu byinshi cyane muri kenya kuruta ibindi muri aka karere biragoye kugira ngo kenya izabone ikindi gihugu cyasimbura uganda mu kugura ibicuruzwa byayo uganda nayo iramutse ihagaritse bimwe mu bicuruzwa bituruka muri kenya kwinjira mu isoko ryayo reka ko kenya izasaba ko habaho ibiganiro twagerageje gushaka ambasaderi wa kenya muri uganda kugira ngo agire icyo yasubiza kuri iyi ntambara y'ubucuruzi hagati y'igihugu cye hamwe n'icya uganda ariko ntibyakunda ariko ukurikije amakuru aturuka muri kenya ibi kenya yabikoze mu rwego rwo kurinda aborozi b'inkoko muri icyo gihugu ibicuruzwa bihendutse bituruka muri uganda abadepite bo muri uganda basabye kera ko uganda nayo yahagarika ibicuruzwa bya kenya kwinjira muri uganda ariko perezida museveni arabyanga museveni avuga ko ibihugu byose bya afurika y'uburasirazuba bigomba kumva impamvu byishyize hamwe kandi ko hagomba kubaho ibiganiro hagati y'ibyo bihugu byose kugira ngo byumve neza ko ubumwe hagati yabyo bushingiye ku bucuruzi uganda na kenya nibyo bihugu bikorana ubucuruzi bwinshi cyane mu bihugu bya afurika y'uburasirazuba ukurikije ibigo bishinzwe ubucuruzi by'amaleta yombi mu mwaka ushize ibicuruzwa bya kenya byinjiye muri uganda byanganye n'imiliyari zisaga magana atandatu z'amadolari y'amanyamerika kandi ibyo uganda yohereje muri kenya byo byanganye n'imiliyari zisaga amagana ane z'amadolari y'amanyamerika iki kibazo cy'ubucuruzi gikomeje hagati y'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba aho ibihugu bimwe bihagarika ibicuruzwa by'ibindi nibyo bikomeje kuranga umubano hagati y'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba hakaba hariho impungenge ko bidakemuwe bishobora gutuma umuryango ufata igihe kirekire kuzagera ku ntego zawo zirimo n'ubwiyunge ku rwego rwa politiki ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi rya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika noneho tujye muri siporo ikipe ya basketball new star yo mu burundi yasezerewe mu majonjora y'imikino ya nyuma y'irushanwa rya basketball africa league ry'umwaka utaha yazize ko bamwe mu bakinnyi bayo banduye virusi ya korona ubwo biteguraga gukina na cape town tigers yo muri afurika y'epfo mugenzi wacu fidele niyongabo yavuganye na Melance Bukera visi perezida w'ikipe ya New Star ubu new star wari wagiye muri afurika y'epfo gice cyo bita sezerite mahiganwa ya bare ni ukuvuga yuko ari imigwi umunani yataza gukinira muri afurika y'epfo indi ikaba yakinira kindi gihugu twarakinye rero turatsinda match ya mbere turatsinda cape town tigers ekipe isanzwe iri yo mu gihugu cya afurika y'epfo twarakinye na cape town tigers yo muri afurika y'epfo turayitsinda reka mbere turatsinda na mateo magic yo muri zambia bityo bidutuma dushobora gushika muri demifinali ibibazo byatanguye kwaduka gute ibibazo byatanguye kwaduka mu gihe bariko barapima ibipimo vya covid aho twasanze hariho abakinyi bacu bagwaye hanyuma hari abagwaye byagenze gute inyuma yaho nyuma yaho uh, twasanze harimo abakinyi bashika nka batanu n'abandi baba baherekeje umugwi babiri byavuga yuko twasanga umugwi wacu usigaranye abakinyi batanu mugabo rero twasanze n'umugwi wundi twagira dukine wa cape town tigers nawe nyene irimwo umugwayi ariko mugishika barabapimye ni mu nkino za mbere mwakinye barabapimye basanga nta kibazo kihari tugishika twarerekanye amatese y'uburundi kuko ntitwashobora kugira urugendo tuterekanye tese negative n'igihe badupima basanze dukomeye twese hanyuma bavuze ko hari abo batanu bagwaye ibyakurikiye byabaye gute byakurikiye bari bajejwe inkino ba fiba yaravuze yuko twobandanya inkino tubandanye tukine urwo rukino tuba turagenda rero ku kibuga turi batanu ko urumva niba bari basigaye bitakubakomeye turimenyereza mugabo rero iyo twari kukina ntihavuye ngo ishike ku kibuga baca mu nyuma baratubwira ko urukino rwasibye ni ukuvuga uwo mugwi w'umupira w'amaboko muri afurika y'epfo cape town tigers egome hanyuma bataje inkurikizi yabaye mu bisanzwe uko bisanzwe bigenda mu gihe ikipe itaje ku kibuga barayiha icyo bita forfe mugabo izo ngingo ntibazishyizeko hanyuma mwe byabagendeye gute bataje ni ikihe cyakurikiye bataje twaragize eshofuma turaheza mu nyuma duca twumva batubwira ko urukino rusibye hanywa rusibye mwace mubyifatamwo ngwiki rusibye twebwe twaciye twitegura kuko twari dufite indege isaha indwi z'ijoro rimwe na saa cumi n'itanu zo muri afurika y'epfo twaciye twitegura kugira ngo dufate urugendo urugendo duca dusanga n'abari bapimwe bwa mbere ari pozitifu mu nyuma bakaba negatif duca turabagirira test pca nabo nyine basubire ba negatif kugira ngo dushobore gufatana urugendo nabo duca turatahuka i burundi abo byibonekeje ko bafise uwo mugera muri ekipe yanyu bagumye muri afurika y'epfo ego abo mu nyuma byabaye konfirime ko bafise ico kibazo bagumye muri afurika y'epfo abandi nabo bapimwe mu nyuma tugasanga barakomeye barafashe urugendo turatahana mu nyuma twasaha i bujumbura niyo twagiye tubona ikete rivuye muri fiba afrique ivuga yuko umugwanyi usitari uhanywe bawuhaye forfe mugabo imvo bavuze ntizatunyuze iyo kete ryarimo ibintu bibiri bitari vyo hari umuntu witwa brian kavakure bariko baravuga ko ari we yoba yabaye person contact ntibyari byo uwo mukinnyi nta kibazo na kimwe yari afise icya kabiri bavuga ngo abakinnyi ba new star barashobora kwandukiza abo bandi bo muri afurika y'epfo kandi no muri afurika y'epfo bari batoye mu burwayi bivuga ko twari kwandukizanya twese ntibaca bahana umugwi wa new star kuko nta n'ikosa yari ufise none ni ikihe mutegekanya gukora inyuma yo kumurosa iryo kete ubu twarandikiye fiba afurike turashiramo ibirego byacu byose turabasigurira ko bihenze ubu turarendereye inyishu mugabo byanse tuzoja mu masentare yajejwe vya siporo muri rusange mwe ku bwanyu mwibaza ni ikihe catumye mufatirwa ingingo nk'izo mwavuze ko hari n'izindi ekipe basanze abantu bagwaye ni kuki mm. ari uburundi ivyo vyashikiye ku bwanyu nihe nsiguro mushobora kubirondera ku bwacu twibaza yuko uh, kubera afurika y'epfo yacari igihugu gisanzwe categuriza iyo nkino ntibashatse ko umugwi wabo bovamwo baragerageje uko bashoboye kose kugira ngo amakosa bayate kuri ekipe new star kugira ngo tigas ishobore kubandanya ariko ivyo vyose ntibizobaca iwacu inkokora kubandanya mwitegura neza mu mahiganwa akurikira turabandanya turabandanya twitegura twibaza yuko fiba nayo nyene izoteba igakurikiza amategeko kuko nibaza yuko uh, iki kiza ni icisi yose ntobohana ngo yagwaye unashaka uh, na fiba yari yafashe igihugu ca afurika y'epfo kandi izi yuko ibihugu vyinshi biriko biragiharira ivomo kubera uwo mugera mushasha uriyo mugabo baremera baratwarayo abantu uca gukinirayo murakoze turabashimiye abashimiye nanje nshingana na fidele mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu banywanye naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
radiyo nziza y'icyitegererezo amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika